8 จุด Sagantaan kun sagalee misraachotiin qophaa'ee torbanitti guyyaa shan wiixataa hanga jimaasaatti kan darbu qo'annaa kitaaba qulqulluuti.
Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa attam jirtu maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin nagaan keenya kabajaaf ulfinaa bakka jirtan hundumaatti isinaa dhaqqabu. Dhaggeeffattoota Waaqayyoo Abbaan keenya har'as nu eegee nu gargaaree jennaan kunoo sagantaa kana qabannee dhiyaanneerra. Egaan Waaqayyo har'aa waan nu barsiisu qaba, waan nutti dubbatu qaba. Olmaan keessanarraa Waaqayyo wajjin akka ta'e amma yeroo kanattis immoo Waaqayyo natti dubbata jettanii raadiyoo keessan banattanii kan jirtan hundumaatti Waaqayyo tokko tokko keenyatti waan dubbatu qaba. Ergaan Waaqayyo jalaa hin dhumu. Anaa fi sii fi ergaa garaa garaa qabaachuu danda'a Waaqayyo. Kanaaf egaa hanga xumura sagantaa keenyaatti walumaan turre sagantaa kana hordofnaa jennee sin affeerra. Waaqayyoon walii wajjin kadhanna. Yaa Waaqayyo Abbaa hundumaa dandeessuu maqaa ilma kee Yesuus Kiristoosiin ulfinni barabaraan siif haa ta'u. Gooftaa cubbuu tokkoo tokkoo keenyaa yaa Waaqayyo guyyaa har'aatti kan si gaddisiifne keessa garaa keetii kan madeessine yaa Waaqayyo adaraa dhiifamni nuuf haa ta'u. Gooftaa Yesuus ati garaa nutti hin jabaatinii xuraa'ummaa cubbuu keenyaa tokkoo tokkoo keenya irraa qulleessi cubbuu koo naaf dhiisi. cubbuu obboleettii koo cubbuu obboleessa koo yaa Waaqayyo dhiiga kee qulqulluutini nuuf dhiquun jaalala kee nuuf haa ta'u yaa gooftaa Yesuus ati jaalala kee nuuf mul'ifteetta amma yeroo kanas immoo jaalala sanuu mul'ifte sanaani cubbuu keenya nurraa fuudhuun jaalala kee nuuf haa ta'u har'aa dubbii kee dhageenyee yaa Waaqayyo akka ati barbaaddutti jiraachuu akka dandeenyuuf immoo ayyaana kee nuuf baay'isi gooftaa Yesuus si eeggannaa nutti dubbadhu. tokko tokko keenyatti dubbadhu ati maqaa ilma kee yesus kiristoosii jettee aameen.
Booldaa qilee keessaa nama baafta ol fuutee garaa gubbaa nama daawata kan kee na dhibaam yesus jaalalli kee dachaa dachaa naa ta'u galalli kee kan kee na dhibaam yesus jaalalli kee dachaa dachaa naa ta'u galalli kee. keenya siilaa yoona keenyuun nu banneerra bocuudha sassaabamne hundi keenya reehoo butitti baane waaqa keenya bocuudha sassaabamne hundi keenya reehoo butitti baane waaqa keenya hollaa qilee keessaa nama baafta ol fuutee garaa gubbaa nama daawata kan kee na dhibaam yesus jaalalli kee dachaa dachaa. Itoo jaalin jenne kawaa'ee keenya gaalaani jajjene raawundi keenya siitoo jaalin jenne kawaa'ee keenya. Ollaa qilee keessaa nama baafta ol fuutee garaa gubbaa nama dhaabda kan keenya dhibaam yesus jaalalli kee dachaa dachaa naa ta'u galalli kee kan keenya dhibaam yesus jaalalli kee dachaa dachaa naa ta'u galalli
Faarfannaa obboleessa keenya baacaa bayyanaatti ulfinni Waaqayyoof haa ta'u obboleessa keenya baacaasee Waaqayyo isaa eebbisuu jenna. Egaa dhaggeeffattoota sagantaa keenya har'aa yookaan qo'annaa har'a qabannee dhiyaanne utuu isiniif hin dhiyeessin dura kan darbe keessaa maal akka ilaalle hanga tokkoon isin yaadachiisa. sagantaa keenya darbe keessatti ibroota boqonnaa kudha lama lakkoofsa digdamii lamatti kaafnee walii wajjin qo'anne hanga ibroota boqonnaa kudha sadii lakkoofsa afuritti walii wajjin qo'anneerra kanaaf isaan kana keessatti tuqaa gurguddaa ilaalleen hanga tokko si yaadachiisa jalqabuma irratti kan nuti ilaalle waa'ee magaalaa xiyoon magaalaan xiyoonii magaalaa daawit ta'uu ishee ilaalle daawit bara dheeraa achi keessa magaalaa mootummaa isaatii godhatee achi keessa jiraachuu isaa ilaalleerra karaa kan biraa immoo dhiiga aabelii fi dhiiga gooftaa yesus kiristoosiin wal bira qabnee dhiigi gooftaa yesus dhiiga jabaa guddaa kan waan baay'ee nu agarsiisu ta'uusaa ilaalle dhiiga aabel caalaa wanta wayyu dubbatu biras geessaniittu dhiigni aabel waa'ee ijaa ba'uu kan dubbatudha dhiigni kiristoos garuu waan fayyinaa fi waa'ee araaraa kan dubbatudha jedha kanaaf waa'een dhiigi aabel dhiiga ijaa ba'uuti dhiigi yesus kiristoos garuu waa'ee araaraa dubbata namni fedha waaqayyoo raawwachuu barbaadee barsiifni kun waaqayyo biraa ta'uu isaa yookiis of keessaa fuudhee dubbachuu koo ni hubata jedhee gooftaan yesus kiristoos dubbachuu isaa yesus nama akkamittiin akka waame namni fedha waaqayyoo raawwachuu yookaan hubachuu yoo barbaade barsiifni kiristoos waaqayyo biraa ta'uusaa ni hubata jedhee gooftaan keenya dubbate fedha isaa kana raawwachuu fi ni dinna yoo taane garuu badiisa nutti dhufu sana jalaa attamitti ba'uu dandeenya kana jalaa ba'uu hin dandeenyu kanaaf har'aa warri mana waaqayyoo keessa jirru warri jaalala waaqayyoo mi'eeffannee argine akka jaalala isaatiitti akka fedha isaatiitti deddeebi'uutu nurraa eegama jireenya amantii keenyaa hundee isa hin sochoone irraa ka'achuu keenya sirriitti irra deebinee mirkaneeffachuu akka nu barbaachisus sagantaa keenya darbe kana keessatti ilaalleerra jireenyi amantii keenyaa hundeen sochoon irra dhaabbachuu akka qabu nuyi warri yesus kiristoositti amanne isaa wajjin deddeebi'aa jirru mootummaan waaqarraa akka nu eeggatu ni beekna kanaaf iyyuu hanga sanatti yookaan hanga guyyaa sanaatti garuu biyya lafaa kana keessa immoo hamma jiraannutti waaqayyoon tajaajilla waaqayyoof hojjechuu qabna kanaaf har'a egaa fedha waaqayyoo beeknee akka jaalala waaqayyootti akka waaqayyoon gammachiisutti waaqayyoon tajaajiluu qabna waaqayyoon keenya ibidda xab godhu ta'uu isaas sagantaa darbee keessatti ilaalleerra waaqayyootti kan ga'isanii waaqayyo xab kan godhuudha sababii ta'eef deebi'uu qabu sirrachuu qabu kanaaf waa'ee dhoksaa jireenyaa amantootaas immoo ilaalleerra akka obboleettotaatti yookaan akka obbolootaatti wal jaallachuu akka qabnu nutti gorsaa yookaan nu hubachiisa akka obbolootaatti wal jaallachuu keessanii itti fufaa jedheetu barreessaan gara ibrootaa akeekkachiisa dhugumaan waaqayyootti lammaffaa kan dhalanne yoo taane nuyi walii keenyaaf obboleessaa obboleettiidhas kanarra kan darbe wanti biraan hin jiru yesus kiristoosiin lammaffaa kan dhalatan hundinuu obboleessaaf obboleettiidha. keessummoota simachuus akka qabnu nu akeekkachiiseera barreessaan kun sagantaa keenya darbe keessatti akka ilaalle keessummoota simachuun barbaachisaa ta'uu isaati har'a kun kan dagatame ta'uu hin qabu hundumti keenya ijoollee waaqayyoo warri taane keessummoota simachuutti dagachuu hin qabnu warra dhiphinaa fi rakkina adda addaa keessa jiranii yaadachuunis akka nurraa eegamu. mana qorichaatti warra ciisan warra dhukkubsatanii dhannee jajjabeessuun dubbisuun mana isaanii keessa warra ciisanii jiraniif dhannee kadhachuun isaan bira dhaabbachuun barbaachisaa akka ta'e ilaalleerra warra jaalala dhabanitti immoo jaalala argisiisaa jedha kanaaf warra jaalala hin beekne waa'ee jaalalaa hin beekne nuyi jaalala argisiisuun nurraa eegama gaa'elli hunduma biratti ulfina qabeessa akka inni ta'ees immoo sagantaa keenya darbe keessatti ilaalleerra kanaaf ciisichi gaa'elaas hin xureeffaminii jedha inni kun baay'ee wanta hundumti keenyatti yaaduu qabnudha walquunnamtiin foonii seeraa gaa'elaatiin alatti ta'u hundinuu cubbuu akka ta'e sagantaa keenya darbe keessatti ilaalleerra gaa'elaa ala walquunnamtiin foonii ta'uu cubbuudha fuula waaqayyoo duratti kanaaf har'a dargaggoonni waa'ee kanaatti sirriitti itti yaaduu qabu egaa har'oo waaqayyoo maal nutti dubbata laataa walumaan turraa waliin ilaalla ibroota boqonnaa kudha sadii lakkoobsa shanii jalqabnee walii wajjin qo'annaa waliin itti fufu. Ibroota boqonnaa kudha sadii lakkoobsa shan nan dubbisaa akka jireenya keessanii horiidhaa fi sassataa hin ta'in wanta argattaniin nu ga'aa jedhaa waaqayyo ani matuma si hin dadhabuu sin buusus jedheera'u akki jireenya keessanii horiidhaaf sassataa hin ta'inii jedha akki jireenya keessanii yommuu jedhu waa'ee haala deddeebii jireenya keenyaa dubbachuu isaatii. akkaataanii namoonni ittiin isin beekanii horii jaallachuu keessanii fi yookaan sassatoo ta'uu keessaniin ta'uu hin qabu jechuu isaati kan of qabdan ta'a namoota biratti of qabuun keessan kan beekame kiristaanota ta'uun keessan of qabuu keessan isiniin yookaan isinirraa haa mul'atu jechuu isaati. horiin nu irratti waaqayyolii tolfamaa ta'uu hin qabu waaqayyo hunduma keenya dureeyyii nu gochuu dhiisuu ni danda'a garuu waaqayyo nun dadhabuu nun buusu akkuma sagaleen saayyuu jedhu eenyuun iyyuu yoo ta'e waaqayyo warra amantiin gara isaa dhufan hin gatu hin dagatus hin dadhabus egaan firoota koo. erga amantiidhaan gara waaqayyoo dhuftanii waaqayyo akka isin hin ganne akka isin hin irraanfanne akka inni isin hin buufne si mirkaneeffachuu qabdu waaqayyo matumaa isin hin dadhabu dhugaan isinittima waaqayyo bara keessatti eenyuun iyyuu dadhabeen beeku ijoollee isaa warra ta'an hunduma waaqayyo baachuu itti beeka abbaanii fi haatii nu dhiisuu ni danda'u. namoonni nuyi amanannus nu ganuu ni danda'u waaqayyo abbaan keenya garuu gonkuma nu hin dhiisu nun buusus nun dadhabus ibroota boqonnaa kudha sadii lakkoofsa jaarratti immoo akkas jedha kanaafis amananne gooftaan isa na gargaaruudha ani hin sodaadhu namni maal na gochuu danda'aaree ni jennaa jedha amantoonni warri ibrootaa yeruusaalem yihudotaa fi samaariyaa keessa jiraatanii karaa adda addaa dhiphinnii fi hari'atamni yommuu isaanirra ga'u waaqayyo dhiphina isaanii keessatti akka isaan hin dhiifne ni amanatu turani amanannaan isaanii kunis immoo hin bannee waaqayyo isaan hin dhiifne jireenya nama amantii immoo maal akka fakkaachuu qabu ilaalla jireenyi nama amantii tokko maal fakkaachuu qaba ibroota boqonnaa kudha sadii lakkoofsa torbaa walii wajjin dubbifna warra isin geggeessanii dubbii waaqayyoo isinitti himanii turan yaadadhaa attamitti akka jiraatan akka du'anis jireenya isaanii keessaa wanta argames ilaalaa fakkeenya amantii isaanii fudhadhaa duukaa bu'aa jedheetu gorsa tajaajiltoonni baay'een kutaan olitti dubbifanne kuni akka waa'ee amantootni waldaa isaanii isaaniif abboomamuu qabanii. kan dubbatutti hiikkatu yookaan akka tajaajiltoonni waldaa isaanii isaaniif abboomamuu qabanitti asirratti garuu kutaan kun waa'ee geggeessitoota hafuuraa kan dubbatudha. Ga'een geggeessitoota hafuuraa namoota gara kiristoositti hawwachuudha yookaan agarsiisuudha. Amantoonnis amanamanii fi kan isaan abboomamuu fi qabanii tajaajila yookaan geggeessitoota hafuuraa warra fakkeenya gaarii akkasiifidha. fakkeenya gaarii warra isaaniif ta'uu danda'an haa ta'u iyyuu malee namoonni yookaan namni tokko luba yookaan hojjetaa wangeelaa waan ta'eef wanta inni dubbate hundumaa ameen jennee fudhachuu fi abboomamuu qabna jechuu akka hin taane hubachuu nu barbaachisa namni sun yoo karaa irraa gore waanan jedhe fudhadhaa jedhe fudhachuu qabnaa miti itti fufee ibrooti boqonnaan kudha sadii lakkoofsa saddeet immoo yesuus kiristoos kaleessa isuma ture har'as bara baraanis isuma sanaa jedha yeroo baay'ee utuu beeknus ta'e utuu hin beekni maqaan nuyi dhoofnu maqaa gooftaa keenya yesus kiristoosiiti yesus maqaa isaaf kennameedha kiristoos immoo eenyummaa isaati kiristoos maqaa waaqayyummaa isaati maqaan yesus jedhu kun namootaa wajjin kan walitti dhufeenya isaa mul'isuudha maqaan kun namoota guutummaa biyya lafaa jiranii wajjin kan walitti isa hidhee jirudha. Yesuus nama waan ta'eef namoonni lafa inni jirutti walitti ni qabamu turanii bakka inni dhaqu hundumaattis duukaa ni bu'u turanii namoonni kan isaanii jibban barsiisa isaa malee yesuusiin hin jibbine namoonni eenyummaa isaa ni jaallatu ni dinqifatu turanis maqaan Kiristoos jedhu garuu hojii masihummaa isaa kan argisiisuudha waaqummaa isaa kan mul'isuudha inni waaqayyo isa fooniin nu gidduutti mul'ateedha yesuus Kiristoos kaleessa isuma ture har'as bara baraanis isuma sana yommuu jedhu eenyummaan isaa jaalalli isaa isuma sana jechuudha malee yeroo sana biyya lafaa irra akkuma tureedha jechuu miti waggoota kuma lama dura mucaa ta'ee beetlehemitti dhalatee ture har'a garuu akkas miti yommuu ijoollee ture akka ijoolleetti taphateera akkuma ijoolleettis gandoota Yerusaalem keessa deddeebi'eera yeroo ammaa kana immoo bantiiwwan waaqaa mirga abbaa isaa taa'ee jira inni angafa lubootaa keenya wanta dubbannu keessaa nuyi angafa lubootaa isa bantii waaqaa keessaati gara mirga teessoo waaqayyoo surra qabeessaa taa'ee akkasii qabna jedha Ibroonni boqonnaan saddeeti lakkoofsi tokko nuyi angafa lubootaa isa bantii waaqaa keessaati gara mirga teessoo waaqayyoo surra qabeessaa taa'ee akkasii qabna Yesuus isa amantii keenya jalqabee fiixaan baasuu sanatti ija hin buqqifannu inni gammachuu fuula isaa dura jiru sanaafi jedhee fannoo irratti du'uu isaatii fi yelloo isa irra ga'e amaatti utuu hin lakkaa'ini obsaan fannoo irratti du'uu ni danda'e ergasiis gara mirga teessoo waaqayyoo taa'ee jedha ibroonni boqonnaan kudha lama lakkoofsi lama immoo. Iyyee kun dubbii dhokataa guddaa of keessaa waan qabuuf irra deebi'een dubbisa. Kiristoos isa amantii keenya jalqabee fiixaan baasu sanatti ija hin buqqifannu inni gammachuu fuula isaa dura jiru sanaaf jedhee fannoo irratti du'uu isaatii fi yelloo isarra ga'e hoomaatti utuu hin lakkaa'in obsaan fannoo irratti du'uu ni danda'e ergasiis gara mirga teessoo waaqayyo taa'ee jira yesuus fayyina keenyaa fi waan nu barbaachisu hundumaa raawwatee amma bantiiwwan waaqaa keessa gara mirga waaqayyoo abbaa isa taa'ee jiruudha. Guyyaa tokko garuu mootummaa isaa dhaabuu fi mootii ta'ee as gara biyya lafaa kanaa ni dhufa. Guyyaa sanatti waldaa kiristaanaa gara isaatti ni waama. Waggaa kuma lama dura Yesuus waaqummaa isaa dhiisee gadi of deebisee as gara biyya lafaa dhufe. Yeroo sanatti Yesuus gara biyya qabeenyaan beekamtuu hin dhufne gara biyya mootummaan ishee beekamtuu taate gara roomaasii hin dhufne yookaan hin dhaqne yookaan immoo gara biyya qaroominaa fi beekumsaan baay'ee beekamtuu taate gara Ateenaas hin dhaqne garuu gooftaanii biyya saba baay'ee miidhamtuu fi hiyyeettii taatee dhaqe Yesuus biyya lafaa kana keessa yommuu ture maaliif namoonni akkas akka isa jaallatan maaliifis akka isa duukaa bu'anii yaaddanii beektu sababiin isaas yesuus amalli isaa baay'ee gaarii fi jaallatamaa kan nama hin quuqne waan tureef kanaaf ijoollee illee utuu hin hafin gara isaa hin dhaqu turan yookaan ni deemu turanii haa ta'uyyuu malee warra waldaa kiristaanaa keessaa bitanii gurguranii hari'eeraa yookaan oofee baaseera namoota akkasii wajjin walitti dhufeenya hin qabu inni warra waldaa kiristaanaa mana daldalaa yookaan iddoo xuraa'ummaa godhatanii wajjin walitti dhufeenya hin qabu. Warra jalloota aboo ittiin ofirraa dhowwu yookaan ari'u qaba. Karaa gara biraa immoo namoota karaa ittiin ofitti harkisus qaba. Namni isa arguuf wal dhiibuudhaanii hamma walirraa ejjetanitti ni ga'u turani. Namoonni warri qaraxa fuudhanii fi warri cubbamoonni illee utuu hin hafin gara isaanii dhufu turani warri yeroo sana akkasumaan amantii qabna jedhanii ol of qabani kan aarse inni tokko sababa kanaaf sababa namni hundinuu gara isaatti dacha'uu fi warra cubbamootaa illee utuu hin hafin hundinuu isa duukaa waan bu'eef warra amantii qabna nuyi beektota nuyi waa'ee amantii beekna waa'ee waaqayyoos bira geenye irra warri jedhanii yesus kiristoositti gaddaniiru isas hin jaallanne tajaajila isaa gara dhumaatti yommuu inni gara yarikoo dhufetti namoonni bitaa fi mirga isaa hiriiranii isa simatanii zakkiyoos namni gabaabaan illee yesuusin arguuf hawwe gabaabina hojjaa isaa fi waan dadhabee fi muka yaabbatee isa arguuf dirqame gooftaan garuu muka irraa akka inni gadi bu'ee gara isaa dhufuu fi isa abboome rakkinni namootaa yesuusii fi ni gala inni dhibee namootaa ni hubata inni gooftaa dinqiidha keessa namaa kan dubbisu kutaa keenya gara olii keessatti akkumani ibsuu yaale namoonni yesuusiin eenyummaa isaa hin jibbine garuu barsiisa isaa immoo hin jaallanne jalqabuma akka inni barsiisa isaa jalqabeen namoonni barsiisa isaa kanatti gufataniiru inni akka buddeena jireenyaa ta'ee fi biyya lafaa kanas kan inni dhufee fi buddeena jireenyaa kana namoota nyaachisuu fi akka dhufe barsiise namoonni garuu yommuu kana dhaga'an baay'ee itti aaran itti dabaleesee yesuusitti baay'ee gaddan yesuus immoo itti dabalee kanaafan abbaa biraa yoo kennamuufii dhaabbate homtuu gara koo dhufuu hin danda'u jedhee yommuu inni itti dubbate namoonni jecha isaa kana irratti baay'ee itti aaranii yeroo sanaa jalqabanii bartoota isaa keessaa baay'een gara booddee deebi'anii ergasiis isaa wajjinii hin adeemne yesus yommus warra kudha lamaaniin isinis immoo deemuu ni barbaadduuyyu jedhee gaafate simoon phexros deebisee sidhiifnee eenyu bira dhaqna ree gooftaa dubbii waa'ee jireenya bara baraa nama barsiisu situu qaba'o nuyi isa tokkicha qulqulluu waaqayyoo akka ati taate amanneerra beekneerras jedhee deebisee fi yohaannis boqonnaa ja'a lakkoobsa jaatamii shaniif jaatamii ja'a irratti yohaannis boqonnaa ja'a lakkoobsa jaatamii shaniif jaatamii ja'a. Namoonni baay'inaan duukaa bu'aa turan suni hundumtu Yesuusiin dhiisanii biraa deebi'anii bartoota kudha lamaan duwwaatu biratti hafe namoonni baay'inaan Yesuus duukaa bu'aa turan kuni maaliif Yesuus biraa hafan jennee yoo ilaalle barsiisuma isaatti gufatanii gara booddee deebi'an malee. sababa biraa hin qabani yookaan waan dhiyeessan waan himatan sababa biraa tokkollee hin qabani. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhiyootti akka fannoo irratti du'uu fi yommuu dubbate Phexros immoo gara moggaatti isa qabee Waaqayyo si haa oolchu kun sirratti dhufuun hin ta'uufi jedhee isa gorsuutti ka'e. Maatiyoos boqonnaa kudha jaha lakkoobsa digdamii lama irratti. Maatiyoos boqonnaa kudha jaha lakkoobsa digdamii lama. egaanii namoota warra kaan utuu hin ta'iniyyuu warrumti bartuu isaa jedhamanii waamamaniyyuu barumsa isaa kana fudhachuudhaaf qophaa'oo hin turre namni waaqayyoo saavonaarollaa jedhamu dirree filoorensi keessaa naanna'ee walaba ta'a jedhee ni barsiisa ture. yeroo sanatti namoonni baay'een gammachuudhaan isa duukaa bu'anii harka walitti rukutuudhaan isa ni simatu turanii ittuma fufee qulqullaa'ota ta'a jedhee yommuu inni barsiisuu jalqabutti garuu isa duukaa bu'anii kan turanii hundumti biyya isaanii keessaa isa ari'anii isa baasanii sababiin isaas barsiisi isaa kun waan isaan hin gammachiifneef ture bilisa ta'aa yeroonni jedhetti gammadanii. yookaan harka isaanii walitti rukutanii ililleen isa simatanii qulqulloota ta'a yookaan of qulleessaa yeroo inni jedhetti garuu of jibbanii of tuffatanii isa immoo biyya isaanii keessaa baasanii gooftaan keenya yesus kiristoosis immoo cubbuu keessanitti deebi'aa ani kanan dhufee fi isiniif du'ee cubbuu keessanitti isin fayyisuu fi isin immoo cubbamoota ta'uu keessanii hubadhaatii gara kootti deebi'aa isaaniin jedhe ofii isaaniitii fi waa ofii gochuu akka hin dandeenye abdii kan kutatanii ofii isaanii of gargaaruu kan hin dandeenye cubbamoonni gara isaa dhufanii namni gara gooftaa dhufe kana gochuu kan inni danda'u ofii isaatii dadhabaa fi waa ofii gochuu akka hin dandeenye yommuu hubatuudha. Egaan firoota koo har'aa yeroo isinii barsiisaa sirrii barsiiftanii namni baay'ee isinin simatu yeroo isin garuu waan waliin dha'a waan sobaa barsiiftan tarii dhaggeeffattoota baay'ee argachuu dandeessu nama dubbii dhugaa dubbatu garuu baay'een duukaa bu'uu dhiisuu danda'a garuu dhugaan hin cittu yookaanis immoo ni qallatti malee hin cittu jedhu egaan kan nuti jennuun hundumti keenya cubbamoota dadhaboota ta'uu keenya beekne gara gooftaa keenyaa dhaquu qabnaa jenneetu barumsa keenya har'aa kana xumurra yookaan qo'annaa keenya kitaaba qulqulluu har'aa xumurra.
Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa yoo nu quunnamuu yaada keessanis nuuf kennuu feetan teessoo armaan gadiitiin nu argachuu dandeessu. Lakkoobsi saanduqa poostaa keenyaa 1366 Finfinnee 1366 Finfinnee bilbilli harkaa keenya Duwwaa 911 41 66 24 Duwwaa 911 41 jaatamija'a digdamii afur kanuma irratti sms yookaan ergaa gabaabaa nuuf erguu dandeessu fuula feesbuukii telegiraamii fi watsaappii keenyaa argachuu yoo feetanis የምስራች ድምፅ ራዲዮ የምስራች ድምፅ ራዲዮ jettanii yoo barbaaddan nu argachuu dandeessu fuula feesbuukii telegiraamii watsaappii keenya argachuu yoo feetan የምስራች ድምፅ ራዲዮ jettanii yoo barbaaddan nu argachuu dandeessu. Fuuluma kanarrattis sagantaalee keenya dhaggeeffachuu dandeessu.
Faarfannaa obboloota keenya faarfattoota manaa poolisiin nagaatti kan isinin jennu Alamaayyoo Daawitiif anis Waaqshumaa Tarrafaatii Waaqayyo isin haa eebbisuu nagaatti.